DNA pé kò lọ bá lọ́yà mhm. kí nìkan tí orí sí yẹn wọ́n ní pé anytime to bá ready for DNA ó mú nǹkan tó yẹ kó ṣe then do you have anything to say about that. Oh. Yeah, about the DNA issue, I heard Baba say but whenever I'm ready for mm. Should, I know where to go. Or I'm on live chat. People people are listening to you. To someone that publicly says he hates me so much. Mm-hmm. mm-hmm. It would have been a different case if it was just within the family. So as it is now, I wouldn't mm-hmm. want to put myself in a position where how I would let them to tamper with the results. I believe Julie is ready for the DNA. Ma? No, go ahead, go ahead. No, I'm not worried. I said, uh, I said, I cannot submit my child to somebody that said he publicly that he hates me so much. Yes. So I believe if I believe if he willingly wear this uh, for the TN, he will get the court order because I would not want to put myself in a situation where they want they want to tamper with the results of of the mm. Thank you. Thank you, Wumi. And also, all I want. Okay, go ahead. Ma go ahead. Go ahead. I give you. I'll give you one one minute more. Okay, go ahead. Okay, and also, I, I, all, all I want the public to know is that, as little as I am, I am still the mother of my child. and nobody, I repeat, nobody in this world is going to take his right away from him. Thank you. Not with, with or without his father. Nobody is going to take the right away from him. And I still remain the mother of my child, and I have every right for me. Thank so, you. in making it, in making it look publicly like I'm trying to run for you, no, no, no. I'm only trying to be cautious because cautious because I would that is what you really want to be. Like you want me to come over to do my child life on a week. It's okay. It's okay, Mumi. Enough. Enough. Mumi. Enough. Enough. Enough. I'm going to tell you something. You are a woman of yourself. Yeah. You are a woman of yourself. Like you said, you say uh, as little as you are, Nobody can take that away from you. You're still the mother of your child, yeah? Nobody. Nobody yeah, will nobody. take that away from you. You need to stand your ground, yeah? You need to stand your ground. I don't want to see you crying anywhere. Stand up on your feet. Yeah. Nǹkan tó bá jẹ́ Nobody will take the right of Liam away from him. Okay? Everybody ló ní right láti live. So you understand now? So gbogbo àrẹ̀halẹ̀ tí bàbá halẹ̀ mọ́ ẹ. Okay? If he needs the DNA, let him go to the court and get the, and get the court order. Without that, listen to me enough, enough, enough. Don't no, talk again. I just want you to listen. Don't talk, Wumi, please. Please, if he really need the, the DNA, let him go to through the court order. The court. So let him get the court order. Telling you to go to his uh, his lawyer is uncalled for. Okay? He Ìwọ kọ́ no request I Àwọn ló request fún. If whenever he's ready, let him go to the court and request for the court order. tí wọ́n bá ti ṣe yẹn nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ let him do it okay that Nigeria is for everybody all right so you can nobody and nobody nobody no lè Nigeria Nigeria is for everybody and stop crying stand up on your feet and and fight for your right and let me tell you something kò sí bó ṣe you are still the mother of your child all right so mangule kemo the bully you cannot satisfy bully they just want you crying anytime you cry do you give them more power Stand up on your feet and wipe away your tears. Oh, you understand? We are rightly behind you. Nothing will happen to you. A wà lẹ́yìn ẹ̀ gbogbo obìnrin, àwọn obìnrin rere tí wọ́n ní ọkọ nílé tí wọ́n mọ bó ṣe ń rí. They are rightly behind, behind you. O ti understand? Má jẹ́ kẹ́nibọ́dì halẹ̀ mọ́ ẹ mọ́. Lọ wẹ̀ kó lọ ṣáwà kó bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì ẹ̀ kó sùn. Anybody tó bá ṣeré gèlè yẹ kóòtù àbí law law law á ń dùn wọn. Oh, o ti understand nǹkan tí mo so that's what i'm gonna say to you tonight okay don't say anything again All right. good night okay ọlọ́run abáyẹ wo ọmọ ẹ so you understand tó bá eh, need the court tó bá need the let let him go to the court okay simple as that Court tí court ṣe wà ń here. Come kọ́ máa more mọ́ ẹ you're not going behind any court That is ṣe DNA for anybody it's never gonna happen okay so lọ́sùn so ti I'll talk to you again thank you very much bye bye rubbish. Bye -bye ṣé ti gbọ́ sìn ṣé ti gbọ́ tẹ́yìn bá lè sọ̀rọ̀ òun náà lè sọ̀rọ̀ nobody is gonna keep her anytime she wanna talk she will talk ẹ̀yin sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ bully ẹ̀ to silence pé kò ní máa sọ̀rọ̀ no anything if you have anything against her go to the court take her to court or go to the police go and report anything if you know pé òun ló pa ọkọ ẹ̀ ẹ lọ sí police station go to panti go and talk there not on social media ẹ ti understand she can talk too I understand. You cannot stop her from talking. If she want to talk, she talk. Mo mọ̀ pé mo o mọ̀ pé mo ti mo o wà lórí live chat. O mo some mo wà lórí live chat. O I understand. Ẹ lè gba right ẹ lọ́wọ́ ẹ. Eyo kin kéré ní di ẹrù ẹ. Kí wọ́n mi jẹ́ 15 years old òun ló lọ́mọ ẹ. Ẹ ti gbọ́ sir ẹ ní right kankan láti máa halẹ̀ mọ́ lórí social media kẹ máa rí dínkùlẹ̀ ẹ tó bá ti ready fún DNA kó lọ́wọ́ lawyer? which lawyer lawyer my foot ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún yín ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún yín pé kó lọ ní lọ́ọ̀yà ṣẹ́yìn ni bàbá ọmọ ni ṣé wà níbẹ̀ nígbà tí wọ́n pinlẹ̀ ọmọ ẹ wà níbẹ̀ nígbà tí wọ́n pinlẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ wọn ẹ wà níbẹ̀ nígbà tí wọ́n bára wọn sùn who are you ẹ ń dún màhúrú màhúrú màhúrú wọ́n respect yín ẹ̀ respect ara yín sà you need to stop this has to stop gbogbo nǹkan tẹ̀ ń Nigeria. nàìjíríà tó yẹ kó ọkùnrin máa kú ẹ máa gbélé obìnrin lórí ẹ máa pinlẹ̀ lórí obìnrin it's not going to happen anymore it's going to stop this is 2024. thousand and twenty-four everybody ló ní ilé ayé títí ẹ̀ láti gbé kò sí èèyàn kọkọ tó máa to tó máa sọ pé ọkọ tóun fẹ́ ìwọ ẹ ti understand sir thanks for the stagiary Ah, nígbà yẹn fún yín nǹkan tó bá wù yín kẹ́ lọ sọ ìjọ tó bá ready tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tóun náà bá feel like láti wá sọ̀rọ̀ ó máa sọ̀rọ̀ ẹ lè wọn ń po òun máa gbogbo lẹ́nu sà ẹ ti gbọ́ ẹ lọ rán àwọn tó máa ń bu ẹ lọ rán wọn síta kí wọ́n bu dáadáa ẹ ti understand kò kò yẹ òun ṣe problem mọ́. àṣànà sójú bẹ́ẹ̀ náà lọ apọ̀kọjáyé àṣànà àbí. àṣànà Wùnmí àṣànà ó bá ṣàṣànà jù bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo wa làṣànà àkí ẹ̀ àṣànà kọ́ àṣànà ni. nonsense ṣé ti gbọ́ yẹn sìn ó ti sọ fún yín ṣé ti gbọ́ yẹn sìn ó ti sọ fún yín tẹ bá nídìí DNA ẹ lọ sí court behind the camera behind the letter behind the court order she's not going to give you kò lè submit kò lè submit ọmọ ẹ̀. fúnrú ẹ̀yin tẹ́ sọ tẹ́ sọ publicly pé i hate her so much she will never do that ẹ fẹ́ gba right ẹ pátápátá lọ́wọ́ ẹ ẹ fẹ́ bully ọmọ yẹn kó má sọ̀rọ̀ kó má sunkún kiri kó má sunkún she's not crying anymore àbí ẹ rí pé ó ń sunkún gbogbo yẹn ti lọ mo sọ fún yín gbogbo yẹn ti lọ sà bully wọn kì í máa ń bully we stand up against bully okay wọn kì í bẹ bully gbogbo yẹnyẹnyẹnyẹnyẹ tẹ́ ẹ ṣe yẹn ẹ ti ti lọ kó àwọn èèyàn jáde kí wọ́n sọ̀rọ̀ wọn ò lè sọ ju èyí tí wọ́n sa. She sá ṣe ti gẹ́ẹ̀tì ń ó ń pè yẹn wá ń sọ̀rọ̀ rádaràda ẹ̀ sọ kí ẹ kọ́lọ́kọ́lọ́ gba kó tó bá ti rẹ́dì tó bá ti rẹ́dì tó bá ti rẹ́dì lọ gba kinní kan tó bá ti rẹ́dì lọ bá lọ́ọ̀yà mi which lawyer tó bá ti rẹ́dì ẹ kó lọ gba kó lọ bá lọ́ọ̀yà yín ẹ̀yin kọ́ lè rí request fún DNA kí ni èso tó máa sọ pé tó bá ti rẹ́dì ó mọ ibi tó yẹ kó lọ that's ridiculous Eh? kò ní má sọ̀rọ̀ bó ṣe wù yín ṣé wọn fi omi jó yín lẹ́nu ni ẹ kò máa rí obìnrin ẹ kò ń sọ̀rọ̀ bó ṣe wù yín ẹ treat ọmọ yẹn bí ẹni pé no it is nobody òun ló bí ọmọ ẹ sà òun ló bí ọmọ ẹ ó bá àjọ ọmọ àlè ni we don't care òun lo lọmọ ẹ ẹ ti understand ẹ jẹ́ kí ẹ jẹ́ kí àwọn tó ṣe investigation ẹ jẹ́ kí wọ́n béèrè ẹ jẹ́ kí police ẹ jẹ́ kí police béèrè lọ́wọ́ ẹ okay o go and do DNA I need DNA for investigation she will do it for them okay ẹ lè máa béèrè nǹkan tí ò tọ́ ó ti mọ yín lára bẹ́ẹ̀ ṣe dàgbà nìyẹn nǹkan tí ò tọ́ sí yín kẹ́ máa jàgbà nǹkan tí ò tọ́ sí yín kẹ́ máa jàgbà nǹkan tí ò tọ́ sí yín kẹ́ máa jàgbà ó lè ṣẹlẹ̀ ẹ ti understand dadi enough àṣírí yín tó máa tú ẹ ojú yín tó fẹ́ bọ́ òun ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí wá sórí public ló jẹ́ kó wá sórí public ló jẹ́ kí ó wá sórí social media eh bá order ẹ̀ mumi Wunmi bring the child á dẹ̀ gbé tẹ̀lé yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe fún wọn tipẹ́tipẹ́ nìyẹn ẹ ti kó gbogbo wọn láyà jẹ nínú ilé yín nínú fámìlì yín ẹ ti kó wọn láyà jẹ kẹ pàṣẹ fẹlẹ kẹ pàṣẹ fẹlẹ nǹkan tí wọn ò ní kẹ béèrè lọ́wọ́ wọn nǹkan tí wọn ò ní kẹ you know the matter don dey get head now now we don dey hear many many many many good news for inside this matter you know the matter don dey dey well you know we don dey get hope you know since wey brekete brekete family don enter inside the matter we don dey get hope we don dey see say hope don dey because when they enter lagos come ikorodu come check you know come observe everything you know come dey call all this chairman all these police officer make dem come out go check observe wetin dey happen for this uh, mohbad case you know even even as we dey talk now prime boy don come out say cc camera dey that house make dem observe that house say cc camera dey and wunmi get many things to tell us but wunmi never come out come tell us anything wunmi just still dey hide himself just dey bull us dey tell us say we no fit do anything but we know say this matter something good go dey come out because brekete family don come into this matter if because we we we dey expect our government to do something for this matter because the force wey dem take go bring am from grave say go dig am come out again make we observe am make we make we do autopsy check up make we see wetin kill am the force wey dem take bring am if na that force dem take move on oh but things for don we for don clear this matter since we for don dey move on this matter sef for don settle since you understand but dem no gree tell us but their own their own way their own word wey dem come even tell us now be say if dem use that hot body the way crowd take dey shout concerning the death if dem use am that time things go scatter na why dem say okay make dem wait small medio till but the wait don come too dey long now because we don dey wait dey wait dey wait so tey we wan come dey forget the the the death of mohbad which and uh, you, you know nigerians we dey quick forget something if no be say the papa still hold this matter strong say na lie even come remind us again nigeria abeg mona dey my side so that this truth we go see am you know nigeria we dey quick forget because as government don dey delay and we don dey look but the papa thank god for the papa say the man still stand fit he stand strong he tell them say no matter the weight of elephant dem no fit no fit cause dem weight baba dey press up everywhere enter everywhere till e go jam brekete family now brekete family come even check the matter because when the papa dey talk at that day for court the way the man dey ask question no oh, the man sef dey feel bad because this guy no be ordinary guy This one na superstar nigeria superstar wey dey represent us everywhere now he just die and then still make dem forget the matter like that dem no suppose forget the matter like that na why the man now by himself enter lagos come observe come enter ikorodu where baba dey eh, observe everything ask question before he begin call the whole the sss everybody make them put eye for this matter because if government enter this matter truth go come out and because say baba don allow government now make dem enter the matter watch am now everybody don dey come out dey come out even prime boy now don come out again dey tell us say cc camera dey that house e dey tell us say wunmi get something to tell us may we ask wunmi but we don dey ask iya iya no gree do anything iya just dey boon us iya mama sef dey back dey say my daughter nothing dey happen for another man pikin wey die okay the iya wey even dey the daughter back if something happen to the daughter the iya go dey happy him mama go dey happy na so e be to this guy now the guy no fit just the papa no fit just leave this matter like that say may he forget his son and everybody dey threa ten the man say may the man forget the son how the man wan take forget him own son you know the joy for the man wey dey hear say his son dey dey dey touch people life dey give people wetin dem want dey send message to people heart the happiness sef no fit make the man forget his son and when the the, the funny thing be say they just really really gather to plan you know say people go just gather dey think of how to to kill even bible talk say they go gather and na so they just gather for this mohbad case everybody dey there everybody gather even even the pa sef as as sure say he join this gathering now they talk say the the when the papa the papa say when he enter the house he see say blood dey bed and we remember say we hear information say they say they use cooler carry kidney who know whether na the kidney dem comot But that one, they come the video. They say the, the video. nah, I don't understand whether nah, one buy the. But if you see when the video send two million, you could imagine why. Because if you check the matter, come check the money where the video send. You go they see say, you know, true today. You remember saying one woman come out talk say, make the video go police, go tell them waiting you know concerning mobile debt. One mama said don't provoke come out talk her now so if you check this matter we we, we never really thank god say we don dey get information because more information go come wey we go hear because dat kidney part of this guy dead we no understand and the two million wey davido send come we no understand because the thing dey dey surprise even to the papa sef e dey dey surprise for the papa eye say ah because the papa say when he enter everything dey somehow they just dey do gburugburu make the man no understand wetin dey go on they just dey change things dey run all up and down all this na heart of wickedness na so the country dey go wickedness everywhere now check the country hunger hunger dey everywhere people no fit chop now you no fit chop belleful again some people no even fit chop one square meal a day sef why and we we na we vote all these people put for inside government o oh. na we stand for sun under rain we dey vote dey fight say na this one go dey na this one go dey say okay now we don put person there now see we still dey na this same thing african china dey talk we don we wey vote dem in we still dey live in pain see the pain wey we dey hunger everywhere nobody get strength again so now they dey now they don dey even dey come out dey do dey say eh, so so person pdp for voting the apc where the hunger where the power wey we wan take go stay line wey hunger wan kill people how we wan take stay line again no be who chop belle full dey get power to stand so we wan make our government do something concerning this matter because every day dollar oh boy eh, i dey i dey read um, this thing for one group now the same day bag of cement eight thousand the same day he enter eight five the same day how long why dollar just dey go up every day why dollar go dey go up and e go dey affect us a owe giant of uh, africa dollar go dey affect us why e no suppose affect us now who get dollar now don turn to another thing why e no suppose e no suppose to be so now the masses no fit even garri dey dey tell you say dollar go up for garri wey we dey produce now how we wan even take produce wey boko haram don go kill the whole farmer for bush na wetin all this one join why things dey cost? and we get government we get soldiers we get why dem no go clear all this boko haram comot for road make we know wetin we dey do because dem sef dey put confusion into this matter people dey hunger people dey die people dey kill people people dey value animal pass human being which kind of life we dey live where the where the brother love wey we suppose get for each other where the brother love wey we suppose take care of each other where e no brother love again everybody just dey run anyhow everybody dey do anyhow hatred everywhere women now don enter street now na na devil sef don open see the sun sun sef con the change just dey cause everything in the way we no understand my people see sun now the heat too much from here wakari there your body dey hot like fire this one na sun o oh, how air fire go be dey imagine people wey don dey kill people dey kill people think say dem no go die more na dey use this sun dey know say if you do bad air fire dey no dey bible don talk anything wey bible don talk na so e be you no know, fit change am my brother no be some people go tell you say fire no dey bible say hellfire dey that dies. you no fit so you wey dey do bad wey dey say you go gather kill person okay as dem gather kill mohbad now all of dem believe say dem go dey alive forever no you believe say you go still die and you go go face judgement so wetin be the need of killing your brother because of property wetin be the need of killing your sister because of food wetin be the meaning of killing your your your brother because of woman that's why the bible say what shall it profit a man to gain the whole world all these things na worldly things all these things na things wey e be say this world nothing person carry come nothing e go carry go all the power and everything wey you get na year e end after year na judgement so why you go sit down now dey think to kill person pikin and dey think to bury to bury person pikin on the behalf of e father that one makes sense that is to tell you the art of evil way people dey now everybody now now just how to make money some people no one, even know the repercussion of the money some don't enter babalawo some some as girlfriend they still they prepare say e wan gather three hundred thousand say na na so you want go ijebu e wan meet one baba and at last the guy all this one wey they say they gather Now wasting of time Now wasting of money because even when you get this money now if you die everything go go down this family wey dey say you know wan make dem suffer e go still go down because why you no dey there to do the sacrifice again because sometimes oyo use one thing to carry you enter then give you the money the money sweet you devil now wan make you make you stain your hand with blood e go tell you say you need your mama if you no tell you go say you need one person wey you like pass it fit be your wife or so you no need to all these things we no need to dey dey anxious of anything even bible say no dey anxious of anything because the anxiousness don cause many many death cause many many frustration you just you just see woman for road now all these women ladies wey dey waka na man na women most of them now they no get oil for head again and bible say him go anoint our head where the oil they don collect am because of this money matter i say everybody they rush They all use money deceive person e go wrong. go gbegbe but this dollar matter where they go high sef my people more reason am with our government make them work on this thing make it come down see where they go up to travel now na wahala see travel benin where you go reach before with uh, uh, two five three thousand now benin twenty thousand no talk of say you won't go far hundred transport and beside that sef as you they go for road sef your mind no day rest because you don't know the the people where they road so where our security where our government because we need to put them for road so that we go fit the travel safe movement now to to travel now everybody they fear nobody want travel on air eh, to okay nobody want use road to enter aeroplane Now one now millions again why so we do with our government supposed airport because if we go back more we go check Mo go check when we get independence Mo go back to mo think back you know say sometimes we nigerians we no dey think back we dey quick forget Mo think back when we get independence see how things dey go see as everything dey go easy easy even gov government school sef na government dey take care of the school that time parents dey dey too pay much money now sef even government school to enter now you go pay money that time e fit be just sign small you don start school you dey happy they dey encourage that na that time we dey talk say they dey encourage the masses na that time the masses voice dey count when they cry you see say you know and you know that thing be say this this this this this nigeria dem no dey like good thing if dem see say you wan try to do good now they, all their way na to comot you for road na to try to bring you down na see woman one lady wey i know now wey dem turn mad because of uh, position of work you don go turn your your neighbor to another thing so that you go enter position and the position sef you be as long no be your own you no still get mind say you go last so wetin you dey kill your brother for for position wetin you dey kill your sister for na all this art of wickedness now na im dey take carry follow mohbad wey we dey shout mohbad mohbad people think say we no know wetin we dey talk we know wetin we dey talk because we know these things based on say na spiritual because if you watch mohbad dead now na spiritual afar don dey there wetin afar dey do the lord don dey there wetin the lord dey do all this thing na arrangement of killing this guy who know whether some people wey we no expect now because as the case dey go now some people wey we no expect now when we begin hear you begin say some people wey you no expect dey under this matter for just to kill this young boy wey dey wey dey give us inspiration wey we dey know wey we dey enjoy na dem just come just kill the young boy for nothing eh e supposed to be like that where the love where we they preach from the beginning say love your neighbor as yourself be your brother's keeper and you see some people now they come advise you they advise you wrongly So no one see say you they progress as you they progress they don't they heavy you they don't they swell up say this one now they don't ah, because say you don't they progress they don't they call you bad person how the country want a good the country nigeria na blessed country but the people inside na be the problem wey we get for this country the people wey dey inside the country no love all of dem body just dey hot to do evil They dey fast to do evil dey rush to do evil e no suppose be like that because we suppose get love for each other we suppose show each other true love no be this hatred love wey we get now hatred dey lead to many many things and the love of money don dey worse many many things dey happen check women nowadays They just they they follow they sleep around small pikin now small pikin now go check am why because the parent now okay most company don go down now and most people now they no get money they no dey work and those good women now wey dey inside still dey try dey move the the the the man up but those bad one now don run leave the man some don even enter dey do nonsense go do nonsense come come cook for the man how you say make the man take grow you understand because the situation of the country now too dey rough people they suffer and our government need to do something if the people know it how they want to vote this time baba say make give am one year okay we they wait we one year don't they go now but with the see say the hardship they go they they go stronger every day things dey cost every day now no be say the money no dey but things don high pass the money wey dey people hand so they need to bring the economy they need to go economic market to bring the market down so that people go fit survive so that we go even fit still get strength wey dey say vote may we still come out abi na na na no be no be who chop go get power go stand for line you know the hours am dey some dey spend the whole day there just to make sure say they get a good leader and we don vote in but sometimes nigeria dem need dey appreciate yes dem need dey appreciate me i tell una for this my program una need dey appreciate because we get good luck there una say good luck no good and good luck we be dey enjoy ourselves bag of rice na eight thousand five we dey happy we dey fit chop well this derica now wey derica of rice now wey be one thousand two that time how much you dey buy am at least one hundred and sixty na be two hundred people they complain people they shout now we don't enter am now see as e be now so make we learn sometimes make we learn how to dey contented with the one wey we get to me i dey look and say god they teach us lesson so that if we see wetin good we go low and strong we go we go focus on that one because why all these things dey be like this na still this tribalism this one say na igbo this one say na even as this vote dey go na the yorubas dem say dem dey happy you know say you know make things go well but you see as we dey now everybody dey provoke hausa now they don dey fight riot for north so they scatter everywhere i just look this morning say for part of lagos now today they dey do riot there i just observe am now from my guy say very soon the thing the riot go burst because why the the the hunger too much the suffering too much now to eat sef na problem so if the, the food wey dey keep people going on you know sometimes i dey look am say sometimes when i dey tell people this matter sometimes they no dey understand i say old old some some old people some old people dem dey very wicked yes because some old people dey just look and say okay their time don pass okay before i go make the whole nigeria die or everybody wey because na their heart be that because they look and say they don old now okay wetin me when one die they one end day they enjoy no that is the mind of wickedness wickedness wey i dey talk how you dey think like that you have to think about the generation the new generation wey dey come no you, if you don live life you don reach to your stage thank god you go no be when you before you go you say make everybody die everything go up maybe killing dey dey everywhere nobody dey show concern nobody dey talk they just allow the killing to go according to when i hear they say even when the army wan they dey give order make army no shoot no we have to get justice peace we need peace for for for nigeria because na only peace go make us dey strong all this fighting and killing this e no go make anything work check nigeria football now wey we play if peace dey we go carry that cup go maka anytime wey peace begin enter this country good good things go dey come most investors wey come from outside now everybody don pack up because why everything don go up dem no fit cope again Ah, e no suppose be like that before when the money dey down wey everybody dey alright investors dey come companies you know, they, they, at least they dey employ one or two everywhere but now the e don reach time sef you go dey waka for road you go dey waka with fear because you no know you no know who go slap you from back just dey bring that money wey dey your hand because why everywhere don red no love no money our leaders sef no even dey care for us again dey just forget us and apart from our leaders sef the poor people the down people sef wickedness we no fit help ourselves you go buy this one small price you won't sell am how we want to survive sometimes na where this love dey come let's gather to make things good but this thing na lie na gather to make things bad gather to kill your brother you see your brother get talent instead make you help am you dey converse am say this talent no go help you try help am first and the big men wey even dey now dem no dey even fit show love to men to men why e be like that why man to man wickedness too much to each other I no suppose be like that. You see the big men, they spend money for women. They spend money for women. They run up and down with small, small girls. They are picking age. They run up and down. They spend money. And people, they there with talent where you suppose show love. Obi Kubana, Obi Kubana, where they, they shout. You know how many people he help? Where he show love, where he come out from poverty, become the. That's why when the guy, mama die, he shout. See people, they, they shout, not being do all this. Now people where you don't, invest on people. when you invest on people you yourself go you go get joy check people like olamide and uh, don jazzy they invest on people and they get joy and those people self they invest on other people eh but if if if if if, if okay check uh, eh, dazu wake up he don't invest on some artists at least we where power reach He still push those one those one go still grow push person na the now now wetin we they call love but this one now all these politicians all these big big men Now to carry the money they carry small girl buy house for small girl people are suffering They invest our money every day eh carry dollar go up to like say wetin happen we need to come down We need to bring this brother love. We need to study the scripture. Now, why I always talk of, so when I talk, I enter into the scripture because if not only DNA peace day, even bible talk and say with me you will be you get peace but with the war you get tribulation so you got to come down to god you got to follow the word of god we need to follow the word of god so that we go know wetin we dey do because without the word of god we cannot move forward nothing go happen e go still remain this killing women selling their self for money two thousand now you see woman wan sell him hey oh mature woman wey you dey see dey dey do gala two thousand he wan sell himself no we got to know wetin we dey do so we got to use our hand work hand work dey prosper but here yeah, dey commonize everything anything wey you dey do dem dey look commonize am even when you dey do something some kind of work wey you dey do here wey dey come how there na big boy you be why because no love nobody wan make anybody grow when you dey try to grow this one dey vex you try to st take one step they dey draw you back both spiritual and physical they dey carry your name go everywhere anybody wey go carry our name go eh, babalawo this year holy ghost fire because we must move forward anybody wey go say nigeria no go grow holy ghost fire we must grow because that growness go make our our joy full now the bible say if a righteous if a righteous man dey in power the people rejoice which now the people dey rejoice no because the righteous is not in power as the bible talk am if the as the bible talk am the righteous dey power when good luck dey in power we still dey happy but the, the evil people still dey vex now he don he don rope everybody to drive motor now na fuel na wahala but we need to dey in love we need to get this love heart so that we no go dey kill ourselves so that we no go dey plan to kill each other we no go plan to harm each other see the way they harm mohbad na see the way they kill this young man because of why the situation of the country everybody need money everybody wan survive now son now they, or not, especially these bad women wey dey outside now wicked heart na dem full outside now and most of all these things wey dey happen sef na from their mother from small they don dey teach dem lie they don dey teach dem uh, bad ways say no follow this one no follow boy man suffer no do the enter see your mate uh, jennifer he don buy motor you know where jennifer go if they say make you go where jennifer go you sef wey be the mother you go dey run because the heart wey this youth get now na all all all for the sake of to eat money you see twelve years dey find money wetin you wan use am do na woman you wan carry im mama mate you wan sleep with im mama mate all this no go help us you are killing your life even sugar mum himself go see as they dey carry small small pikin dey spoil their lives and those ones say no no even know they dey happy say they don't come out no women of nowadays their matter say we don't too strong for ground because now the video enter anywhere now just they dey do anyhow check marriage marriage they broke anyhow marriage they scatter anyhow i see dey tell people say any house any marriage where they know they pray na devil they rule the house because to get the bible say can two work together except they agree but when you agree you both of you dey pray e go even hard before devil penetrate even when e dey try penetrate the prayer go dey press am out so remember say na two mind dey with you choose good according to the word of god god sef talk am say if i were you i would choose good see good see bad but choose good but we no dey gree choose good we dey follow bad watch some people na the film wey dey dey look na dem take dey stay with their husband inside house program as that one take talk for film i don want to your husband go talk for house i don want to again no no use film even inside the film we get good word inside we get good part of it we get good uh, we get good part of it and we get bad part of it choose the good part of the film i mean sef i dey look film now yes from there they get some good good wisdom check the part of it wey they say pray They dey dem this situation They pray no go They check the part of it say dem this situation they dey run go babalawo and hey, watch the film wey at the end of the day how the old babalawo They run e go fail them. so why you no pick part of the good now then follow you stay stay with your husband even the heart also will get how many don stay with their with don marry say their marriage strong as they dey add the film na so they take the add take dey end am for their own for their own relationship too e no suppose be like that where the love where the brotherly love where the gospel truth love wey god say make we love ourselves he say love god after love me love your neighbor as yourself no dey hate your neighbor for no reason let's rejoice together no matter the situation let's still raise our our heart to god let's believe in the word of god because na only the word of god fit change things let's pray to god to give us good leader because the bible say na god dey elect leaders so when we pray to god he go hear our prayer he go give us good leader so that we go rejoice because the leader wey dey na blessing our power we take dey say this one must this one no we need to love ourselves We need to come together. We need to stop killing. Because killing there in different ways. So this one now they see where they kill. Now Boko Haram killing. We still get spiritual killing. We still get secret killing. Which is not supposed to be so. We're supposed to deal love for each other. See um, um, woman now, if they say they find date, he want they go bring it, it, picking for her. He want date it picking. Why? you see man dey struggle when when man get money him wife he go establish him wife he go give him wife everything then the man come mistake go down he come ask the wife for common five million you see the wife go dey vex and you use almost twenty million to establish you to give your husband why be like that stinginess why for your own husband wey be say both of una dey train the children together even woman woman wey i know wey i don i i watch am for air house wey dey dey live with your husband na she build am he with your husband dey there but he no know the he no let the man know say na him build am dey force the man to dey pay rent every day e no suppose be like that why where the love and you dey there dey born with the man these women their heart too strong some of these women their heart too strong their heart dey very very strong how you go get house you no fit tell your husband say uh, say na me get this house okay even any any amount oh, but this one you go dey force the man ah the lawyer don dey say house rent the man dey struggle you dey there dey laugh dey collect the money dey embezzle am for corner what of the one wey be say he dey with the husband for inside house they don born two children that one koro koro no be say i know because when na how how take know the man come my place now we dey talk he dey south say baba this ah baba say this one wey he dey south today wetin he say he rate did you imagine my wife dey build house for my back he no let me know that one na good wife and the bible say anything wey woman wan wan hear make he go ask the husband Now all the women wey we get na why dem no even dey send the husband again some now. na wetin babalawo tell dem na im dey dey carry follow the man na some na wetin flesh prophet tell dem na im dey carry because flesh prophet too na e don too many they don just dey sleep people wife dey dey use people wife anyhow dey use uh, even some altar you no know wetin they don bury for that altar things dey happen na why we go dey careful and i dey imagine people wey go get up around four dey run dey say dem dey go market wetin you dey go buy around four how many people don dey market. take your time because as you dey run dey go even all these hunters dem dey road. because dey dey hunt people wey dey go market that early morning dey hunt you collect your money you dey cry cry house you ask wetin you dey rush go do around four when day never break. as some people na when twelve o'clock in the night na that time dem dey wear dey say dem dey go club dey go party why. now you go you go see bad thing for road no we need to know wetin we want we need to dey calm to each other see we need to dey slow in everything everything no be no be no be gree gree gree gree even me myself wey dey i don dey matter wey be say i no know say na god dey fight for my back dey dey say na me na me carry that thing na me carry that thing till the chairman tell me by himself say ah rete this thing for put you for wahala even my friend don talk say na you so people just judge without see when e come to something like all this thing if dem bring case come to you take time relax give that case one two three days you go see the answer no be say they just bring case come here you just say oya oh, oya oh, oya oh, you just judge no no you wey dey judge remember say they go judge you and na so e be you no fit dodge am as long as you dey judge remember say dem go still judge you so that's why you got to get the mind to do good no be the mind to kill your brother or to kill your sister why people no dey fit help people again for street because if you go help the person they go come dey say na you kill am wetin you wan do they don say na you kill am the rush rush they don arrest you and na help you wan help na why i see say people no dey fit help again for street why where the love where the trust of each other even god say make we no trust but sometimes we need to just know ourselves to dey closer we still need to trust somebody but if love no dey how we wan take trust this one be say na hatred everywhere everywhere we dey hatred forcing and killing they dey force money comot for your hand now see how they dey carry people ogbongidi wetin happen all oh, for this money this money wey be say nothing we carry come nothing we go carry go everybody wan kill theirself there you see small money because of twenty thousand person dey go kill human being like am just to get twenty thousand no be person go thief for small pikin of how many years maybe a year you wan go sell am for fifty thousand you no even remember how the woman take struggle the pregnancy take hustle the pregnancy to even come deliver He go the journey come back He god thank god He come back you come dey think of say na on your na the woman uh, pikin you wan take go make money why you no go go the journey come out carry your own pikin go go do money na where bible talk say you don see rich uh, wicked man wey go give him pikin stone wicked man you no use your pikin you dey go carry your neighbor pikin that one no be wickedness that one na the wickedness wey we dey talk wey dey bring killing because of money how much be the money now people dey die see mohbad now If fit be the small money wey the guy don dey get dem no let am enjoy am dem don dey drag property don reason to kill the guy and no matter wetin dem do na thank god say the case now eh, everybody wey dey the house don dey open up because prime boy suppose even open up more because e dey close to to mohbad thank god now everything don dey come up if no be say brekete family now how we go take get all this thing wey we get how we go take get all this information how government go take stand up for this matter because government sef bin don cool down for the matter this is out of hatred this party go say na me wan win this party this party from there they don dey kill each other wetin dey dey teach us wetin our leader dey dey say follow the leader and another thing wey dey vex me because this is nigeria may we go back to our national item go and lis ten to the pledge and everything the national day wey we sing there or wey we talk there it's all for love and where that love we need dey follow am nobody dey follow that love everybody just dey talk and apply to nigeria blah blah blah e comot there voa e begin think the evil wey dey im mind your neighbor go dey look you from window dey dey think how e go take take take you you you go even dry cloth for road before you come they don comot am Why? Why? Because the, our government no put things well for us. They no arrange things well for us. Now why all these things they go on? Now why all this killing they take place? Because if they put things well for us, all these killings no they take place. Yes, now the truth be that. Everything starts from the leader. You hear what the Bible talk. If the good leader did there, we go rejoice. but when the bad leader dey there na wetin we dey face now because nobody get joy every, baba everything too cost they need to work on the economic because if they no work on the economy, e no make sense The killing go still dey go on now they bring nis say they go dey transfer but they still dey okay why they go dey uh, they, they go they go come kidnap people government go go dey make negotiation with uh, kidnappers e no suppose be like that government suppose take it by force na why we get government you take it by force why we government david see another man wife he send the husband go go war no be government be that so government get power na why i be even believe so much in government because if dem talk something e go be okay na government dey pull law na dem go fair break law na dem go fair break law but na dem go pull law e no suppose be like that how we wey dey follow dem now how we wan make we take live how we wan take survive when our leaders no lead us well na why the killing dey go on na why things wey no dey happen dey begin dey happen dem say na our our boys you know you remember the time wey be say the full lagos nobody dey sleep whether na the full nigeria sef dey say boys wan enter boys wan come kill people everybody carry knife carry stick dey outside around two three dey dey stay outside till ah ah e no suppose be like that when we get if we get good security if we get good government all these things go take place They go mount all these things we go dey freedom no even dey you wey be citizen ah, no freedom other people other other other foreigners go come this country we go dey respect them we go dey but we if we go there they dey take us like monkey because why because of our bad heart because of our bad character we no wan change na this bad character dey bring hatred and killing dey send pikin go school make e go study e go join court eh? and e, before you know e don dey kill people for court na the book wey dem send you be that No. Anything wey person dey do when your father dey work am for you, you suppose to make your father proud, no be to go bring shame or sorrow to the man. Although say nobody good o, but we need to try to good. The Bible say you tr try than say you no try. Let's try to be good. Let's come together. Let's love ourselves. Let's make a way to be good. Na good things we want to dey see, no be bad bad things but now all the way na bad bad things bad bad comment bad bad no good comment everything now na na you know na killing you dey waka for road person touch you you e don comot something for your body e no suppose be like that so where the love wey we get for each other now you dey work with people sef people wey you dey work with you you no trust them and some people go dey work with people your workers you go dey treat them bad why na there the some of them they think evil about about you even come try to kill their oga i don't see where the workers plan kill oga and manager the hotel now na another people the ruler. but sometimes when you dey work with all these people make them happy because they are under you and they dey protect you they are working for you go watch these people uh, king solomon watch him watch him housemate dem dey well even the the pro the prodigal son he get where him suffer reach He even come remember say ah even my papa's maid sef dem dey where i need to go back so when be say people dey work for you you go dey show their action you no dey give them food you dey stress them because say you wan pay them small money you dey stress them shout for them na there hatred dey come the money wey god give you na to bless people especially people around you because na dem go fit take na dem go fit take before anything happen na dem go first know if person even bring that plan say ah this your oga mo do am like he go tell say no no be my oga o because my oga correct but when the man no correct you go see say you go begin to say eh okay mo plan sometimes big men una go use una sense for the poor people wey dey work for una because if you're not using that sense now there they plan to kill to to to to kill you need to know we need to know what they do and the anxious of money save too much we too dey anxious of money na that anxious of money sef be another problem na why god say you can serve money and serve me you must choose one so wetin you expect us to choose when you choose god you walk in the right of god other things go dey come money sef go come he say seek the kingdom of god first and every other thing shall follow money sef go dey come but when you begin dey sing the way of devil the way of destruction na evil evil no good evil dey many people wey dey prison now out of this frustration out of this na i say i see person wey be say he run enter under trailer trailer jammer the one wey dey jump on top million why and even as e dey job sef pipo neighbor people, no fit still help am no we need to help ourselves we need to come together we need to show this love wey we know this true love nothing like true love because the one wey we dey see now na fake love fake love full everywhere fake friends full everywhere you go dey with person as friend god just begin dey bless am small e don dey even dey suspect you wey be wey una two even gather dey pray i don't deal with friend we don gather they pray They pray as a friend artisan na friend i deal with chance of money can't come my own friend come begin deny me my son my my my son even they sick i go meet am say ah my guy I beg borrow me three k i he say no get this one a person wey be say when he no get he dey come my place that I said me and my wife we still Now e they come my place i dey the small one where i get i they give am i they give i they give but although i no talk say if i give am he go for him to give me back i know say my good now. god go pay me because god say make we give it shall be given but this one i just dey in need of help i wish i know say money just dey hand that time because him brother just blow give am some kind i say na three thousand he no fee give me and he still dey come around me today i still dey follow am with long spoon because if you if, if you wan know a friend na when you dey in trouble in time of need and you know say this your friend get if you no get you know say you no get because as a friend you dey work together una know una sef and if you no if, if you no get you know say you no get but this one you know say he get you come meet am for two thousand he dey tell you say he no get that kind friend na long spoon the hotel dey follow am and e still dey come around me till today but i just dey know the way i dey follow am e dey try wan do everything to to to impress me but if you check am i need to know my way na why i short of friends because too much of friends sef e dey make you no dey fit focus you no dey fit concentrate because they just some just come come dey distract you every morning i used to pray on my own but now when i dey with some friends now that prayer and then they feel pray again because they don't come they come sit down una begin talk the time wey you take give your time to god una begin talk you fit see say you don dey comot from that prayer point and na wetin dey do me i dey tell you so now let me come read this ah but uh, before i just stand up pray so so time pray now they go just consider some sef go dey even dey dey dey discourage you na no no be by prayer we don pray pray and the same bible say pray without ceasing but then go come come that's why i tell you sometimes no be by not by word Now some people go tell you you go they kill yourself because when you call yourself no be by prayer we don't pray pray pray i still tell am say guy the bible say more. They continue to they pray because if no be say if you don't know what you want now so the oyo enter your life confuse you confuse you you go come forget what you dey do and without prayer nothing they change Without prayer, nothing they change. Now, why the Bible says either you are hot or you are cold. But if you know there anyone, he go spit you out. So you need to day one. If you day cold, you go face judgment. You day right, you go face, but day one. So that you go know who you be. If you don't know who you be, you don't fail up. Now, why we see the day upon this uh, eh, Mobad case? Because we know who we be and we know what to one year concerning Mobad my people i still remember your boy rete na still on the matter